iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na aloise bigirimana
urakoze edi reka tuyahere kuri aya makuru abandanya avugwa ku burusiya hamwe na ikirere perezida w'uburusiya vladimir putin yarafashe ingingo yo kwemeza ko intara zivuga ikirusiya za donetsk hamwe na luhansk n'intara ziri mu buseruko bwa ikirere yemeza ko ziba intara cyangwa amareta yikukiye iri tangazo rya perezida putin ryongereje ubwoba bw'ibihugu byo mu burengero bw'isi ko perezida putin agiye guca atera ikirere vuba perezidansi y'uburusiya yavuze ko putin yabimenyesheje n'abaperezida b'ubufaransa hamwe n'ubudagi ejo ku munsi wa mbere nyine leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe utane bavuze ko uburusiya buri ko bukora ibidakorwa muri izo ntara za donetsk hamwe na luhansk kandi kugira byerekane ko inteko za ikirere arizo ziri ko zirongereza umutekano muke ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuga ko uburusiya buri ko buragerageza kurondera icyitwazo cyo gutera kugira buce bwitwaza ko buri ko butumbera gukingira ba somambike nayo ari izo ntara zikukiye za ikirere kuri iyi nkuru nyene leta z'ubumwe za amerika ntiyatevye ejo ku munsi wa mbere nyene yaciye atangaza ibihano vy'ubutunzi ku ntara izo ntara zibiri yise ko ari iz'abaroberi zo mu buseruko bwa ikirere zemewe n'uburusiya ko zikukiye amerika ivuga ko n'ibindi bihano by'inyongera bizofatwa bibaye ngombwa perezida joe biden agiye kuzosohora itegeko rya perezida ribuza abanyamerika gushinga imitahe mishasha gukora ibikorwa by'ubudandaji no gutanga amafaranga muri izo ntara zibiri zamenyeshejwe n'uburusiya ko zikukiye ibi byatangajwe na jean psaki ajejwe kumenyesha amakuru muri perezidansi ya amerika white house iri tegeko rya perezida rizoha kandi abategetsi ububasha bwo gufatira ibihano umuntu wese azokorana muri utwo twigoro twa ikirere muri utwo duce twa ikirere tw'iyo nkoye pisaki yavuze kandi ko izi ngingo zitandukanye n'izindi zikiri ku mpapuro zirindiriwe gufatwa mu gihe uburusiya bwo kwikoreza ko ngo butere ikirere tugaruke muri afurika abantu bashika mirongo itanu n'icenda nibo bavuzwe ko bishwe abandi bashika ijana barakomereka ni muri burkina faso bahitanywe n'igisasu cyo mu bwoko bwa dinamite ejo ku munsi wa mbere abategetsi bavuze ko abo bantu bari aho bimba ubutare bw'inzahabu hitwa gomgombiro ni mu mpanuko bushira uburengero bw'igihugu amakuru ava mu bitaro avuga ko abagore hamwe n'abana bari mu basize ubuzima canke bakomerekeye muri iryo sanganya muri afurika kandi perezida wa senegal Macky Sall ejo ku munsi wa mbere yasavye igihugu c'ubudagi kugumiza inteko zaco muri mali ni mu gihe hari amakenga ya kazoza k'igihugu ca saheli ca mali inyuma y'aho ubufaransa butangarije ko bugiye gukura abasirikare babwo ibi perezida makisari yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru senegare dakar ku mugwa mukuru wa senegare dakar ari kumwe na perezida w'ubudagi ubudagi bufise abasirikare igihumbi n'ijana na mirongo irindwi mu nteko za oni ziri kubungabunga umutekano muri mali zizwi nka minusma iki gihugu ca buraya cararungitse kandi abasirikare amajana atatu na mirongo ibiri n'umunani mu nteko za buraya ziriko ziratanga imyimenyerezo ya gisirikare muri ico gihugu ca mali muri afurika kandi umuhinga yigenga w'ishyirahamwe impuzamakunguni ku gateka ka zina muntu uh, ari muri repubulika ya central africa yasabye leta y'ico gihugu n'uburusiya bicuditse guhagarika kuyovya amatohoza oni irimwo yao agbetse avuga ko igisirikare ca Central Africa hamwe n'abacangiro b'abarusiya bagirizwa hafi ica kabiri c'amabi yakorewe abanyagihugu ugutana mu mitwe kuracabandanya mu gihugu hagati muri santara afurika aho igisirikare cya leta hamwe n'abarusiya bariko barahiga buhongo abaroberi bateye umugwa mukuru bangi mu mwaka uheze raporo ya onu ivuga ko mu mezi ane aheze abasivile hafi amajana abiri na mirongo ibiri n'icenda bishwe muri ico gihugu nayo ku mugabane wa buraya umunyakamerune asaba ubuhungiro yaragirije abasirikare b'ububirigi bajejwe gucungera imbibe ko bamutaye mu mazi hamwe n'abandi bagabo babiri bari kumwe ariko abo babiri bo ntibarokotse baciye bapfa ibiri mu matohoza yakozwe n'ibimeshamakuru ashigwa ahabona ku munsi wa kane w'indwi iheze abo bandi bagabo babiri umwe yamuka muri kamerune ubundi muri cote d'ivoire batowe ibiziga n'abategetsi ba turukiya mu kwezi kw'icenda guheze nk'uko iyo raporo ibivuga ariko abategetsi b'ubugiriki barahakana iryo vyagiriji kuva mu kwezi kwa gatanu bibiri na mirongo ibiri na rimwe abasirikare ba turukiya bacungera imbibe z'amazi bamaze gutora abantu mirongo ibiri n'icenda birukanywe n'ubugiriki baca batabwa mw'ibahari mu ntango z'uku kwezi naho turukiya yaratoye kandi ibiziga cumi n'icyenda byishwe n'imbeho hafi y'urubibe n'ubugiriki turukiya yagiriza ubugiriki ko buriko bureka bimukira bagapfira mu mbeho ariko bubanje kubambura impuzu bagaca bateregwa ku rubibe
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikiye no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com turi no kuri youtube instagram na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ku badukurikira ku maradiyo yanyu tuvugira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bamwe mu baturage bo mu mujyi wa uvira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko amafaranga y'umurengera y'igipimo cya covid 19 basabwa iyo bagiye burundi biri mu bituma batikingiza twebwe nka twe tujabuka amafrontiere tuva kongo twinjira burundi urwo rushinga nacyo ikintu rushobora kudufasha kubera turiha amafaranga ya, ya, ya covid ibihumbi mirongo itanu uwo ni alfred manirakiza umuturage utuye mu mujyi wa uvira mu rwanda ubushinjacyaha burasabira paul rusesabagina igifungo cya burundu arasabirwa no kuzahamwa n'icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure y'amaradiyo yanyu muracyari kumwe nanjye edi rwema amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rugendo avuyemo ku mugabane w'uburayi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko yarukuyemo inyungu nyinshi zirimo miliyoni zirenga magana abiri z'amafaranga y'amayero igihugu cye cyemerewe n'amahanga ariko akababazwa n'uko hakiri abarundi bagisabira uburundi ibihano ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana kuri uno w'imana mu ijoro umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye niwe yashika ku kibuga cy'indege cya bujumbura avuye muri iyo nama aho abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ibyavuye muri iyo nama mu kiganiro hari abamenyeshamakuru umukuru w'igihugu cy'uburundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro uburundi arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba arashimye intambwe uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino ati burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni amajana abiri na cumi na zine muri izo miliyoni amajana abiri na cumi na zine imiliyoni mirongo ibiri mwozikoresha kugira mukingire iki kiya ca rusizi ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa rusizi dushobora dushobore kubibungabunga neza hanyuma ibindi tukazoca rero twumvikana ibisata amasoko ntanganguvu n'umuyagankuba ibijyanye n'uburimwe n'ubworozi amagara y'abantu bijyanye n'inyigisho mu mashuri ibyo byose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishyira mu ngiro vuba inyuma y'iyo nama yari yamuzinduye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi baba i burayi bifuza kwifatikanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu nk'uko naba ndabivuga abarundi barahindutse ibyo nabonye barahindutse cyane kuko abitavye iyo nama abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose ntitwavuga ngo imigambwe y'icankiyi baraje bose bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu nabo nyene baraje twarayaze neza ndabashikiriza ingene Burundi bumeze nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka kandi ciza nuko bose ubu ntawe uvuga ngo agiye kuguma hanze bose barashaka urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cabo c'amavukiro naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo anegura bamwe mu barundi baba ku mugabane wa Buraya hariho ikitatujyoheye kubona hakira abarundi bacipfuriza nabi uburundi twarabonye abarundi bakeyi bari kurusi aho o sinabishimye nabagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano uburundi turababajwe n'uko uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu ni nk'uko bisutse ivu mu maso kuko nta n'umwe yabaraba nta n'umwe yarabakeneye mugabo murumva yuko hari ibimaramare Frederico bamvuga inyumvira yari mu batunganije imyiyerekano yo kugaragaza ko mu burundi hakirangwa amabi menshi arimwo no kunyuruza abantu nk'uko umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose natureke twivuge ico twifuza umuntu yavutse yishira yizana ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira habe namba twebwe dukeneye ko tuba barundi tushaka ijambo kandi tukarironka nico ndandaye yazize kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi ari nziza tukavuga ko ari nziza naheba sendedefudede avugira abarundi ku rubuga ari sendedefudede atawundi muntu n'umwe afise ijambo niyaba ashaka demokarasi niyicara demokarasi tuyiganire uko gucinyiza si demokarasi ibyo ni ibya gisirikare turabyanse umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaja i Burayi kugira bumvishe abagize umuryango umwe bwa Burayi ko Burundi bukwiriye kuva mu bihano Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda ubushinjacyaha burasabira Paul Rusesabagina igifungo cya burundu. Arasabirwa no kuzahamwa n'icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi yakurikiranye urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abandi bareganwa.
Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ubushinjacyaha bwanzura ku bujurire bwatanze mu rubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be makumyabiri rwasabye ko Rusesabagina Paul utarigeze agaragara mu rukiko rw'ubujurire ko yazahanishwa igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwasabye ko mu byaha byahamijwe Rusesabagina birimo icyaha cyo kuba mu mitwe y'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba hazongerwamo icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba aho kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byakozwe n'abandi nk'uko byari byavuzwe n'urukiko rubanza ndetse akazahamwa n'icyaha cyo gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba ubushinjacyaha buhereye kuri ibi byaha rwasabiye rusesabagina kuzafungwa ubuzima bwe bwose iki gifungo cya burundu ni nacyo cyasabiwe nizeyimana marike wahoze ari umusirikare mukuru mu mutwe wa fpr afite ipeti rya koroneri nawe yasabiwe igifungo cya burundu kuri Nsabimana Kariste Sankara wari wakatiwe igifungo cy'imyaka makumyabiri ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire nawe kuzamuhamya icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo Nsabimana yabwiye urukiko rw'ubujurire ko yongeye gusaba imbabazi mu ijwi rituje yavuze ko nta rundi rukiko bazajuririra nyuma y'imyanzuro izafatwa n'urukiko rw'ubujurire avuga ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kumusabira gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu kidakwiye kuko yasobanuye ko kitagamije kumugorora mu magambo ye yagize ati justice si vengeance aravuga ati niba byaba kumvisha umuntu ntabwo wakumvisha umuntu wafashije ubutabera nsabimana yavuze ko ibyo abashinjacyaha bifuza bibabaje kuko bitandukanye n'isezerano bamuhaye ubwo bwamusabaga gufasha ubutabera nabwo bukazamufasha kumugabanyiriza ibihano yavuze ko asoza asaba urukiko kutazemera icyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko yashyize imbaraga nyinshi mu kwitandukanya na FRN yashoje asaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibitero byakozwe na FRN yari abereye umuvugizi Nsabimana yavuze ko amarira yarira atasubiza ibintu inyuma asaba urukiko ko rwazareba ku ruhande rumwe ku bibi yakoze n'ibyo yakoze afasha ubutabera yavuze ko azaba umunyarwanda mwiza wubahiriza amategeko nk'ivanjiri ntagatifu muri uru rubanza kandi ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose kongererwa ibihano kugeza no ku bahamijwe n'urukiko rwa mbere ibihano byo gufungwa imyaka itanu ndetse n'itatu bose basabirwa kuzafungwa imyaka makumyabiri wasabiwe mike yasabiwe gufungwa imyaka cumi n'itanu mugore umwe rukumbi angelina mukandoti uri muri iri dosiye ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka makumyabiri wasaba urukiko rw'ubujurire kuzazirikana ko bigoranye ko umunyarwandakazi amara imyaka mirongo inani asaba urukiko kuzashingira ku myaka amaze maze akarekurwa agasubizwa mu buzima busanzwe urubanza ruzasomwa itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi gutaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda umunyamakuru diodone niyonsenga bakunze kwita cyuma hasa n'abamwunganira mu mategeko barasaba urukiko gutesha agaciro icyemezo kimufunga akava muri gereza baravuga ko kirimo amakosa yamuhamije ibyaha bitakiri mu mategeko ubushinjacyaha bwo buramusabira kuguma gufungwa kuko yakoze ibyaha byinshi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa umunyamakuru diedone niyonsenga bakunze kwita cyuma hasani yageze ku rukiko ari n'amadosiye amufasha kwiregura yari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa igizwe n'ishati n'ikabutura ndende arinzwe n'abacungagereza kuri iyi nshuro abanyamategeko babiri jean bosco ntirenganya sefu na gatera gashabana nibo bamwunganiye yabwiye urukiko rw'ubujurire ko umucamanza mu rukiko rukuru yitiranije inzego bituma amuhana abogamye yavuze ko yashingiye ku itegeko ryashyiragaho inama nkuru y'itangazamakuru yahaga ububasha gutanga amakarita ku banyamakuru b'umwuga yasobanuye ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nta bubasha rufite bwo gutanga amakarita ku banyamakuru yavuze ko icyo rushinzwe ari ukureba imyitwarire y'abanyamakuru kandi ko no kuba umunyamuryango ari ubushake atari itegeko abanyamategeko bamwe abamwunganira bavuze ko urwego rw'abanyamakuru b'igenzura rwahawe ububasha ntaho ruzwi mu mategeko bavuze ko ari urwego abanyamakuru bishyiriyeho ku bwumvikane babwiye urukiko ko cyuma hasani yakoze amakarita ya ishema tv kuko igitangazamakuru cye cyari cyanditse kandi gifite ubuzima gatozi bavuze ko urukiko rukuru mu cyemezo gifunga cyuma rwibeshye rugashaka kumwambura uburenganzira yemererwa n'amategeko umushinjacyaha bwana faustin mukunzi yavuze ko mbere y'uko afungwa cyuma yari yarishyuye amafaranga ibihumbi makumyabiri mu rwego rmc asaba kuba umunyamuryango na nyuma aza kubisaba mu nyandiko uregwa yavuze ko ayo mafaranga yayishyuye nk'abandi banyamakuru mu mugambi wo gushakira ubushobozi urwego rmc umushinjacyaha akavuga ko yagombaga kugana urwego rukamuha ikarita y'umunyamakuru w'umwuga aho kuzikorera umushinjacyaha akavuga ko mukamuhana nta kwitiranya inzego kwabayeho cyuma n'abamwunganira bavuga ko urukiko rukuru rutatesheje agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha bwashingiye ku ngingo z'amategeko zitariho umunyamakuru cyuma avuga ko mu kumuhamya icyaha cyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu cyaravanywe mu mategeko ari ikimenyetso simusiga ko n'ibindi byaha bamurega ari ibihimbano yibukije ko batangiye bamurega gukubita no gukomeretsa ku bushake ubushinjacyaha bukavuga ko bwamureze bushingiye ku makuru y'ibinyoma ari nabyo byatumye agirwa umwere ku rwego rwa mbere cyuma akavuga ko nyuma y'urukiko rukuru iyo haba hari igihano cy'urupfu bagombaga guhita bamumanika kubera amakosa y'urukiko kuri we ubujurire bw'ubushinjacyaha muri uru rubanza simpuhwe bwamugiriye ahubwo bwakozwe n'ikimwaro bubonye hasohotse icyemezo kimufunga kidashingiye ku mategeko bashingiye ku ngingo z'amategeko gashabana na ntirenganya bavuze ko bitewe n'ikosa ryakozwe mu rubanza rwose umucamanza usuzuma ubujurire aba agomba guhita atesha agaciro ibyakozwe byose bakavuga ko ufite inyungu muri urwo rubanza ashobora gutanga ikirego bundi bushya umushinjacyaha agasubiza ko kwibeshya ari ibintu bibaho ku kiremwa muntu avuga ko bakibona ko umucamanza yibeshye ku cyaha kitakiri mu mategeko mu nyungu z'ubutabera buboneye bahisemo kukijuririra yabwiye urukiko ko cyuma yarezwe uruhurirane rw'ibyaha byinshi kandi ko bitabuza ko umuryozi bikiri mu mategeko mu guhimba no kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru uruhande rwa cyuma rwiko mu mucamanza n'ubushinjacyaha ko nta n'umwe uzi umunyamakuru w'umwuga bisunze amategeko basobanuye ko umunyamakuru w'umwuga akora itangazamakuru nk'umurimo w'ibanze kandi akanagira ubumenyi shingiro mu itangazamakuru cyuma avuga ko mu myaka umunani amaze akora itangazamakuru atagombaga gusaba uburenganzira urwego rutabifitiye ububasha mu magambo akomeye abwiye urukiko ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda rukora mu buryo yise ubwa kinyeshyamba abamwunganira bakavuga ko umucamanza atagombaga gushingira ku mategeko y'urwego bise ko ruriho nk'abaringa kuko nta tegeko rurikiraho abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko cyuma yujuje ibisabwa umunyamakuru w'umwuga mu magambo make ku bushinjacyaha bugakomeza kuvuga ko yihaye uburenganzira bwo gukora amakarita y'akazi bihabanye n'amategeko ku ngingo yo kuba umucamanza yarategetse ko ahita afatwa agafungwa kuko yashoboraga gukomeza kuyobya rubanda cyuma siko abibona aravuga ko nta nkuru bahimbaga mu zo batangazaga gusa yumvikanye avuga ko hari abafite inyungu za politiki batashimaga ibyo yakoraga yavuze ko hari abategetsi bakunze kumuhamagara kuri telefone bamusaba gusiba ibiganiro kuko kubitangaza kwabaga ari ukubarega ku mukuru w'igihugu w'igihugu abanyamategeko bakavuga ko kuba yaraburanaga yidegembya yagombaga gukomeza kwidegembyana cyane ko yari yajuririye icyemezo cy'urukiko bariko mu rukiko rukuru ko rutashishoje mu gufata icyemezo rukagwa mu marangamutima y'ubushinjacyaha basabye ko yarekurwa ibindi byemezo bikazafatwa ari hanze ubushinjacyaha bwo bwabihariye ubushishozi bw'urukiko bwavuze ko ntacyo bunenga mu cyemezo cyafashwe busaba ko akomeza gufungwa mu gihe cy'imyaka irindwi ndetse agatanga ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga cyuma akavuga ko kugumishaho icyemezo cy'urukiko rukuru byaba bisobanuye ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu rwanda buri mu kaga akavuga ko byaba n'umwanya wo gukemanga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu rwanda icyemezo kizafatwa ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gutaha ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twawukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kabiri amakipe cumi n'abiri yambariye urugamba rwo kwamburaza amareke mu misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bari umwaka ushize ibihugu bitatu senegali misiri ndetse n'ubw'imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino mirongo itatu n'umunani iteganyijwe muri iyi bari ya bibiri na makumyabiri na kabiri turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze basketball africa league ku ijwi rya amerika ninde uzakijyana ntimuzacikwe
ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc akarere k'ubuzima ka uvira gatangaza ko umubare w'abaturage bitabira kwikingiza covid cumi n'icyenda ari muke bitewe n'amakuru y'ibihuha bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa uvira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bafite kuri virusi ya korona ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu mujyi wa uvira ugeze kuri amwe mu masite bakingiraho covid cumi n'icyenda mu mujyi wa uvira ari mu birometero bigera kuri mirongo ibiri na birindwi n'umujyi wa bujumbura usanga umubare w'abaturage bitabira gahunda yo gukingirwa ari muke bitewe n'uko bafata iyi virisi ya korona byiringiro robert ni umwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa uvira ari mu badakozwa gukingirwa korona ni indwara kimwe n'izindi ndwara kimwe na giripe kimwe n'abazarwara umutwe kimwe n'abazarwara kanseri barazikingije nazo gahunda zose noneho imiti yo kwikingiza y'izo ndwara icyo gihe tuzemera kuko noneho kwikingiza korona izaba imeze nk'izindi ndwara ntituzikingiza nayo izakira iyo ahubwo bari twikingiza za malariya nizo ndwara zitari mu gukira tukikingiza nka giripe niyo ndwara ihari naho korona iyo nta twasanze ari korona ari indwara gusa ya politike twasanze nta ndwara ibaho ni kimwe n'izindi ndwara amavakisega twasanze ari ibihugu bihe bishakisha kudandaza kuko hari ibihugu bimwe byamaze kureka abantu bagatambuka bimwe byamaze kuvuga ni buraya niho indwara yaturutse ariko batangaje kuko yashize ariko twebwe cyasigaye muri afurika kuko n'igihe yakibwa ubudandaza bwavuye mu buraya manirakizaru fredi batazira mwarabu nawe ni umuturage wo muri uyu mujyi ashimangira ko amafaranga basabwa y'igipimo cya kovide iyo bagiye i burundi ariyo atuma batikingiza kuko n'uwikingije bamusaba gupimwa virisi ya korona twebwe nka twe tujabuka amafrontiere tuva kongo twinjira i burundi urwo rushinga nacyo ikintu rushobora kudufasha kubera turiha amafaranga ya, ya, ya covid ibihumbi mirongo itanu ibihumbi mirongo itanu natwe ni ibintu byadufasha mu miryango tugasumira abana mugabo bagaca batubwira twiteze kandi urushinge ngo rudukingira covid twaja dusanga ata ubwo rushinge ata kintu na kimwe rutubwiye kuko tuguma twarisha amafaranga ya covid nicyo gituma rero waba waba zidukuriye izo shi ayo mahera ya coronavirus tura kuri frontier izo shinge twoziteza kabisa nta nico byo dutwara mugabo kuvuga ko twokwiteza urushinga ayo matwara n'ibihumbi mirongo itanu byo kuri frontier Asi ibyo bintu kabisa ntabyo twokora kuko n'uruhomo umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Uvira Dr Panzu Nimi avuga yuko umubare w'abantu bikingiza virusi ya korona ari muto bitewe n'amakuru y'ibihuha abaturage benshi bafite kuri urwo rukingo dr panzu nimi aragaruka kuri ibyo bihuha bituma abaturage benshi batikingiza aragira ati hari abaturage benshi bumva ibihuha binyura ku mbuga nkoranyambaga hari abavuga yuko uru rukingo ruzabatera indwara ya diyabete abandi bavuga yuko n'ibikingiza hari abakiriho ku isi bazagenzura abaturage ndetse abandi bavuga yuko batazabyara bazabingumba dr panzu nimi avuga yuko mu karere k'ubuzima ka uvira karimo abaturage ibihumbi magana atatu mirongo irindwi ari abaturage barenga igihumbi aribo bamaze kwikingiza covid cumi n'icyenda uburwayi bwa koronavirisi buzwi ku isi bwatumye yani buvira natwe tugira abantu banduye virusi ya korona ijana na mirongo itandatu batandatu muri bo barapfuye ubu tumaze gukingira abarenga igihumbi mwomenya yuko akarere k'ubuzima ka uvira gakoresha ubwoko bw'inkingo za moderna johnson johnson pfizer ndetse na sinovac mu gukingira abaturage ku bushake bwabo virusi ya covid cumi n'icyenda vedasengabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika uvira mutara kivu y'epfo
mu makuru y'imikino na siporo kuri uyu wa kabiri isiganwa mpuzamahanga ry'amagare turu di rwanda rirakomeza abahatana barakora urugendo kuva i kigali berekeza i rubavu ku munsi w'ejo umufaransa sandi dujardin niwe wegukanye intera ya kigali rwamagana inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru wacu w'imikino jean claude munyandenda mu ntera y'ibirometero ijana na mirongo ine n'umunani na metero magana atatu abasiganwa bakoze urugendo rugizwe ahanini n'imihanda itambika abakinnyi bane bayobowe n'umwongereza leo hater bakomeje kugenda imbere y'abandi mu gice kinini cy'intera ndetse bashyiramo ikinyuranyo cy'iminota ine uwo mwitangirizwa ariko wakomeje kugenda ushiramo uruhongohongo uko abakinnyi barushagaho gusatira iherezo ku buryo abakinnyi benshi barangije mu kivunge gusa umufaransa sandi du jardin wo mu ikipe ya direct energie yo mu bufaransa yabatanze gutereka ipine y'igare ku murongo usoza yegukana iyi ntera ya kigali rwamagana akoresheje amasaha atatu amasegonda makumyabiri n'umunani n'ibyijana makumyabiri na bitanu ku mwanya wa kabiri haje axel laurence undi mufaransa ukinira ikipe ya bnb hotels nayo yo mu bufaransa hakurikiraho jonathan valencia restrepo umunyakolombiya mu ikipe ya androni giocatori yo mu butaliyani enok mulweberhan umunyaeritreya wo mu ikipe ya bike aid yo mu budage yaje ku mwanya wa kane hanyuma umunyarwanda renus uhiriwe ukina mu ikipe y'igihugu timu rwanda aza ari uwa gatanu ku giteranyo rusange classement general nyuma y'uduce tubiri twisiganwa tour du rwanda umukinnyi wicaye ku mwanya wa mbere akaba ari nawe ucyambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ni alexandre geniez umufaransa wo mu ikipe ya direct energie yo mu bufaransa ari nawe wegukanye agace k'umusogongero prologue akurikiwe n'umunyakolombia jonathan valencia restrepo ukinira androni giocatori yo mu butaliyani ku mwanya wa gatatu hakaza sandi du jardin wegukanye yegukanye intera ya kigali rwamagana muri iri siganwa turu di rwanda rya bibiri na makumyabiri na kabiri amakipe amwe n'amwe aboneraho gutsura umubano abahagarariye ikipe ya israel premier tech yo muri israeli basuye akarere ka bugesera mu rwego rwo gushimangira ubucuti basanzwe bafitanye n'ikipe y'umukino wo gusina ku magare ya bugesera ku ruhande rwa bugesera cycling team barishimira uruzinduko rw'inshuti zabo z'abanyayisiraheli cyane cyane ko ngo bongeye kubatera inkunga nk'uko basanzwe babigenza harimo sipera pasi piyese do reshanje z'amagare hakaza n'igare igare rya fagitori rifite agaciro gakomeye cyane naryo turarishima kuko dufite abakobwa benshi hano hanze mu bugesera bafite impano ariko ikibazo kiri ku kuba tubabonera amagare yo gutwara nicyo kibazo tugira kuko kugira ngo ubone igare ry'umukinnyi biba bigoye cyane rodiresi ubwo rero biri kongera umubare w'amagare uko wongera umubare w'amagare niko twongera natwe umubare w'abakinnyi iyo twongera umubare w'abakinnyi niko turabona turushaho gukompeta n'andi ma ekipe tugashobora kubona abana benshi bashobora kwitabira amasiganwa murakoze kuri wa kabiri turu du rwanda irakomeza basiganwa intera ndende kurusha izindi uyu mwaka intera ya kigali rubavu ireca n'ibirometero ijana na mirongo itanu na bitanu na metero magana cyenda abakinnyi barahaguruka i kigali saa mbiri za mu gitondo umukinnyi wa mbere akaba ategerejwe ku nkombe z'ikiyaga cya kivu hafi y'uruganda rw'inzoga isaa sita n'iminota icumi yari claude munyandinda i kigali
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi rya